iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa gatatu ikiganiro muri isanga cibanda ku magara y'abantu tugiye kuganira ku ngwara y'amatwi mu bana ni biki bituma amatwi y'abana agwara cane kurusha y'abakuze abavyeyi n'abandi mu kibano bokora iki mu kubungabunga amagara y'amatwi y'abana ni mu kanya gato mbere yaho reka mugenzi wacu frederic nkundikije adushikirize incamake y'amakuru avugwa ku burundi urakoze uriyane mwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye ni radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ryo kubashikiriza incamake y'amwe mu makuru avugwa muri iki gihe umuntu akorera ishyirahamwe rihanira hagati y'akazina muntu mu burundi yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira wa gatatu turi kumwe na mugenzi wacu eloge wiri kaneza yakurikiranye inkuru mwiriwe neza eloge mwiriwe neza uyu muntu yishwe ninde yiciwe hehe
ubu yishwe yakora mu gisata kijejwe iby'ubutunzi ibyo bita kontabirite mu gifaransa mu ishyirahamwe rihanira agateka k'abana bo mu ibarabara ryitwa giriyuja akaba yarazwi ku mazina ya tani niyo nizigiye amakuru muriko muratohoza avuga iki ku vyerekeye igandagurwa ryiwe hari abantu bikekwa ko bahora bamuhigira
gushika ubu aho bakorana eka n'abandi twashoboye kuvugana bavuga ko ata kintu na kimwe yari bwababwire cyangwa ikimenyetso babona ko hari abantu bafite ibyo bapfa muri abo bakorana nabo batubwiye ko yari mu bantu ba mbere bafite imigenderanire myiza n'abandi bakozi eroge mu burundi hasigaye hatangazwa amakuru cyane rwose y'abantu bagandagurwa abasivile badashoboye no kwivuna mbega abarundi murabona ko batera ibyatsi inkozi z'ikibi nk'izo
ibi yaba leta yaba mbere n'abatavuga rumwe nayo abantu bose bama bavuga ko ubuzima bwa kiremwa muntu ariko atihabwa atanu umwe yemerewe kubwakwa hoba hari imirwi izwi iriko irakora ivyo bikorwa bigayitse
oya gushika ubu niwashaka mbere nk'uko igipolisi kimaze igihe kivuga mu bijyanye n'amatohoza naho tutovuga cyane cyane kuri uru rupfu kuko amatohoza yatanguye uyu munsi ku zindi mfu zari zigize igihe ziba igipolisi cyatanze cyane cyane ko wasanga ari abantu ngo badafite ibyo bapfa ubwabo cyane cyane ibijyanye n'amatasi y'amatongo kuri uyu ariko igipolisi yavuze ko havugwa ibintu byinshi igipolisi kigejeje kurwanya n'ubwira amatohoza kugizi bwa nabi cyamaze gutangura amatohoza urakoze eroge mu dutegura iyo nkuru muraduha idonido y'iyo nkuru mu makuru yacu ari aza gushikirizwa mu isaha imwe n'igice
urakoze nawe fedi murakoze urakoze iyindi nkuru iri kwiravuga mu burundi muri iki gihe dukesha umumenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika eroge wirika neza ni inkuru ivuga ko umugambi w'msd wahagaritswe mu kiringo c'amezi atandatu ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'umugambi w'msd yafashwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati pascal barandagiye ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko iyo ngingo yagiye ahabona kuri uyu wa gatatu umushikiranganji barandagiye yagiriza umugambwe msd ibintu nyamukuru bine birimwo gushinga umurwi witwaje ibigwanisho urwanya leta y'uburundi biciye ku mukuru wawo alexis nduhije kuba abanywanyi umugambi msd baguma basubiramwo inyifato yo gukokeza ubugizi bwa nabi n'urwanko hamwe no kuba warahonyanze amategeko n'amabwirizwa bigenga imigambwe mu Burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu ngingo yiwe ateka ko abantu bose ahantu hose hari ingoro z'umugambwe MSD bitemewe ko zugururwa mu kiringo c'amezi atandatu umugambwe uhagaritswemwo umugambwe MSD uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ifise ijunja mu Burundi umukuru wawo Alexis Nduhije yahoze ari umumenyeshamakuru ari ku rutonde rw'abantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi mbere leta yarasavye ku gipolisi mpuzamakungu ca interpol comufata aho kizomona hose kikamushikiriza ubutungane bw'uburundi uyo munyapolitike yahunze igihugu mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ico gihe hari habaye imishamirano hagati y'abanywanyi umugambi wiwe n'abapolisi bituma abantu barenga mirongo irindwi bahagarikwa
radiyo ijwi ry'amerika isamira niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga nk'uko twababwiye ku munsi wa gatatu ikiganiro muri isanga cibanda ku magara y'abantu nk'uko twabisabwe n'abakunzi b'ijwi rya amerika indwara twateguye kuganira ko uno munsi ni indwara y'amatwi ku bana mbega n'ibiki bituma amatwi y'abana agwara cyane kuruta ay'abakuze nk'uko bamwe babibona ababyeyi n'abandi mu kibano bokora iki mu ntumbero yo kubungabunga amagara y'amatwi y'abana twatumiye muganga leonard bivahagumye yanonosoye indwara z'amatwi adufashe kwishyura bimwe mu bibazo tubajije muganga leonard bivahagumye yanonosoye iyo ndwara yize ibijyanye amatwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri akaba yabyigiye mu gihugu cy'ubufaransa yigisha muri kaminuza y'uburundi mu gisata cy'amagara y'abantu avuye amatwi igihe kitari gito ubu akaba akorera ku bitaro bya rwakarede mu kamenge i bujumbura mu burundi agiye kudufasha kwishyura bimwe muri ibyo bibazo nk'uko tubibabwiye kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro muganga nimero yacu mushobora kuduhamagara ko ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe nomero yacu mushobora kuduhamagara ko kandi ndasubiramwo ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mwese murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga ni muri kano kanya twakira umutumire wacu dr leonard bivahagumye akorera kuri wakarede i bujumbura mu burundi kaze mu kiganiro muri sanga dr
ego murakoze ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza muganga urakoze cyane kwishyura kwakira kino ubutumire bwa kino kiganiro uwabanza ukaducira ku mayange uko ugutwi kuremwe n'uko muri rusange gukora
yego murakoze ugutwi nk'uko abantu bakubona hariho iki kintu kiri ngaha inyuma ibi bintu bibiri amatwi abiri icyo dukora ko ugutwi kugizwe n'ibice bitatu igice tubona ni ugutwi twita ugutwi ko ugutwi ko hanze icyo twakwita oreye ekisiterne mu gifaransa hanyuma ubandanije hariho uturengana akantu kitwa inyumviro akantu kitwa inyumviro bita tempa mu gifaransa akantu kaga nokita nk'akantu kagashato cyangwa kagateye nk'agakaratasi nka burya ko kutatse ruri ku ngoma gaca gapfuka ahantu hari agashaho ako gashaho rero karimo ako gashaho niko bita ni kagizwe n'amagufa na gashaho niko bita oreye moyenne ni ukuvuga ugutwi ko hagati na hagati hanyuma ugaca urengana n'agace k'indani kari mu mutwe icyo bita oreyi enterne ugutwi rero kugizwe n'ibice bitatu hariho iki tubona gikora ko kimeze nk'ikintu cy'ikibabi niko umuntu yovuga gushyira ku nyumviro ariyo bita ugutwi ko hanze hariho agasaho be n'ibiri iruhande y'iyo saho uko bita oreye moyenne ko hagati niko navuga agacaba rero n'agace k'indani akajya kujyana karimwo imiti ijyanye n'ukumva gahita kagasikana ijwi novuga mu bwonko ako niko bita oreyi enterne kuko ingene ugutwi kubatse hanyuma uko gukora naho ukora ibyo kumva ahanini ugutwi ko hanze kumva urabona yuko hari ikintu kimeze nka nta antene karabolike abahora babona ama antene karabolike ikintu ki- k'igisaho cy'igikaratasi mugabo kiravye imbere kizingiye kiraba imbere imbere y'umuntu gusa aba ari imbere yiwe gusumba aba ari inyuma yo kubera amatwi afite kuri ubwo gusa agabo ubucuti bafite n'ibindi bifasha bijyanye n'ibyo twavuga kuguma hamwe biribwa ubone kwa gucuti indani twavuga muri seyenseri dufite nawe umuntu Mm, muganga nituko turakumva neza ko umurebo kwegera telefone gato ukaduhuza ijwi Mm. kuri ibyo nyine uvuze muganga Ego, ubu muranga.
Eh, kuri ibyo Ego.
nyine bi- bijanye n'ivyo bi- bice bitatu bigize ugutwi ah, burya amatwi y'abana ah, aragwaragurika kurusha ay'abakuze bamwe baribaza ko vyoba biterwa n'iki kugira ngo amatwi y'abana yame ariko aragwaragurika biva kuki
yego abana baragwara amatwi gusumba abakuze kubera imvo zibiri imvo ya mbere ni kubera ugutwi uko kuremye Eh, indwara y'amatwi iyi bakunze kwita otite Eh, kenshi ntiva hanze iva novuga mu bice by'ihembe umuntu imufasha imufata nk'iyo yarwaye indwara z'akamangu yitwa muranyumva Mhm.
halo ego turi kumwe yego Mm.
hanyuma eh, hanyuma ikava hariya ah, aha mu mazuru mu biha- mu bihimba by'ihemero ikaduga ijya mu gutwi ijya mu kantu k'akaringoti ako karingoti rero ku mwana kaba kameze nk'aga- nk'akadashinze bi- bigenda biyoroheye kubera imikorobe ntizigenda zituga cyane Mm.
uzorabe umwana amatwi usa- usanga umengo ari hasi cyane gusumba ku muntu akuze ariko ku muntu uko umuntu akura usanga amatwi umengo ari hejuru ako Mm.
karingoti rero kitwa from the stash umwana kameze nk'akaryamye I- indwara rero icyo navuga amamikorobe ariko aragenda ntaduga ahantu hagoye icyo ni cya mbere nimvo ya mbere ituma abana bagwara ntidu- ntaduga ahantu haduga I- hapfa kumera nko kwitemba gato mikorobe zifika mu gutwi bityo- bitoroheye iyo ni imvo ya mbere hanyuma imvo ya kabiri nayo bivana n'uko abasoda b'umubiri twita iminite umwana biba bimeze abana bafite imyaka itarashika itandatu n'ubu baragwara cyane eh, amatwi gusumba abakuze cyo kumwe n'izindi ndwara zifatira mu gifu, indwara z'amatwi Mhm.
kubera yuko abasoda b'umubiri bakaba barakomera mu- barakomeye abantu.
cyane wabona.
Mm. Eh, yego uraza kutugerageza kudufasha gusobanukirwa mu kanya kari imbere ukuntu avugwa amatwi y'abana ariko twihweje mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amatwi y'abana mu gihugu bwifashe gute muri iki gihe abaganga banonosoye indwara z'amatwi bangana bate mu gihugu muri aka kanya
Yego, aha abaganga banonosoye ibitse kuvura indwara z'amatwi mu burundi nuvuga yuko atari bake mugabo abahari nuvuga ko bose bari mu gice kimwe kuko twese turi mu gisagara cya bujumbura murazi igihugu cy'uburundi n'ahatari kugenda ibyo ni ibisagara Eh, ba- nti- nibaza ko ari nko bas- turi nko munsi ya cumi gatoya mugabo ikindi novuga ni uko indwara y'amatwi Mhm.
iravurwa n'abandi baganga i- batanonosoye ibyo byo kuvura indwara z'amatwi abo twitwa aba orerere mu gifaransa Mhm. ni ukuvuga ko mu gihugu hagati abaganga basanzwe barashobora kuvura umu- umurwayi bakamufasha atarinze kujya ubujumbura
yego atari ibintu byananiranye barabifasha kuko umuganga wese yize ubuganga bariga indwara y'ugutwi icyo gifata bakamenya kureba umuntu arwaye bakamenya Mm.
ari ibisaba nk'ubuhinga bumwe bumwe
urakoze cyane kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi ry'amerika nabo twatangiye kubaronka ku murongo bafite ibibazo n'ibyiyumviro reka duhere kuri habimana habimana uratwumva
Eh, ndabumva cyane mwiriwe
mwiriwe neza Mm. ikibazo Eh, cyangwa icyumviro ikibazo eh, ikibazo jewe nari ifise kw'ibi bijanye n'indwara z'amatwi nagomba mbaze umutumire kuko kenshi eh, bavuze yuko ngo ari indwara zikunda gufata abana Mhm.
mugabo rero ego nivyo biragaragara yuko zikunda gufata abana Eh, ko hariho byinshi jewe nkunda kubona nk'abana cyangwa abantu bakuze bakunda kuva biriya bintu mu matwi usanga bimeze nk'ibintu bishishe novuga biba bisa sinzi ingene novyita n'ibintu bakunda kuva mu matwi baca usanga rero barabikuranye nko mu kirundi rero hariho ukuntu bo bama bavuga nka barya bahingura ngo imiti y'ikirundi bakunda kuvuga yuko ngo babishira ngo bashiramwo ibintu by'imbimvu mugo ukaca usanga ni igihuha rero nkaca nibaza ati none byu- nkaca mbaza rero uwo muganga nkamubaza ati none by'ukuri ko benshi babifata nk'ibintazi cyangwa bakavuga ngo ni indwara ngo zo mu miryango ngo kama by'ukuri iyo ndwara yoba ivurwa ku buryo yoba ikira nkaca ndamubaza nkaca ndamubaza ati mbega yo eh, nk'ikintu umuntu yokora cyotuma iyo ndwara eh, itofata uwo muntu cyoba ikihe cyangwa umuntu yokwirinda ikihe ku buryo iyo ndwara yoshobora kutofata uwo muntu cyangwa umuntu yofata iki ko dukunda kubona benshi babifata ukutari ko kuko hari nk'abo usanga bafata nk'ibi- nk'umurizo w'imvu ngo bagacumitayo hariya indani ngo bokira mu gukaca usanga ntibakiza cyangwa ukaca usanga bafashe ibindi bintu by'imiti kama y'ikirundi cyangwa ibindi ngo ni ibintu biva mu miryango Nkaca nda- eh, nkaca rero nashaka rero asobanurire eh, ikintu umuntu yofata cyangwa ikintu umuntu yoshobora kwirinda kuko ya- baravuga yuko ari indwara ifata abana mu gukaca usanga nk'umuntu arageze mu mwaka wa gatandatu umwaka cyangwa akarinda arangiza amashuri ibyo bintu akifise bigiseseka mu matwi ugasanga ni ibintu bishyishya nicyo rero nashaka asobanura ingene umuntu yoshobora kubyirinda cyangwa icyo umuntu yoshobora gufata cyangwa yuko byoba birumvikana bikira Eh, urakoze Eh, cyane nicyo habimana nashaka asobanurire murakoze cyane Ah, Eh.
muganga wumvise ibibazo bya habimana muvuge ku ijambo
egome ndamushimiye habimana ku bibazo abagize hariho ibintu biva mu ma- mu matwi eh, murantunga ubu muranyumva ego halo eh turi kumwe yego me habimana yego ndamushimiye kuri ibi bibazo abagize ibintu biva mu matwi atako avuga ati ntako nobyita bijya bintu n'amashira Eh,
eh amashira none abantu barashobora kurwara Mhm.
wita bandanya Eh, yego umuntu ararwara amatwi kuva akiri umwana bikabandanya gushika akuze ivyo bishika kenshi iyo umuntu yamaze kurwara agashinzikara icyo bita otise fonike ni ukuvuga yuko kenshi inyumviro iba yatobotse kensa iba yatobotse maze i- agaca aba umuntu novuga nti agaramirwa gusumba iyo tempa inyumviro imaze gutoboka kenshi ntibihera bica biguma biza hanyuma ati ni indwara zo mu miryango si indwara zo mu miryango ni indwara iterwa n'amamikrobe icyo bita amabakiteri Mm, ubucafu.
udukoko duto duto bitaboneka ku jisho n'ubucafu ni nk'ibyo bishobora gutera ah, gripe bishobora gutera angine bigahita bigahita bidugira muri ka karingoti navuze kitwa trompe de stage gafatanya hariya inyuma mu magage no mu gutwi Eh, reka nsubire inyuma gatoyi icyo bitwemeza umuntu ahora yumva nk'iyo yayuye cyangwa nk'iyamitse kumenya ngo hariyo akantu kamera nk'akuguruka cyangwa akugarika mu gutwi Ni ku- ni kubera kajya karingoti kaba kariko kariyugara cyangwa kiyugurura aho karingoti rero niko gatwara amamikorobe iyo hamaze guto o- inyumviro rero imaze gutoboka eh, ibyo bintu biraheza bikaguma biseseka mugabo hariho ubundi bwoko bw'ama- bw'indwara y'amatwi otite itava kuri ibyo bidugira ngaho iva kumbure ku bintu umuntu ajya arashyira mu matwi akikomeretsa akiyagaza cyangwa bikaza kubera amazi yagiyeyo y'imicafu urumva ibyo biraheza bikazana ibintu biguma biseseka aba ari amashira kenshi biza bisa ukwinshi kuko hari aho haseseka amashira asa n'umuhondo hari aho haza ibintu bimeze bavuga nk'ibiseru kubera kubera biba bivuye mu bihimba by'ihembe ariko yavuze ati none umuntu yogira iki kugira ngo ubwa mbere yirinde kurwara mu bisanzwe umuntu ufise umubiri aragwara kenshi umuntu kugira ngo arware ugutwi akosa aba yagize mugabo ikintu gishoboka kuko abana benshi bakunda kubirwara nk'iyo barwaye ibicurane ibi- by'akamangu eh, ibyo bita giripe umuntu arwaye akamangu cyangwa giripe yo yivuza n'ingoga ntihamara umwanya muniniya umwana afite ibiseru mu mazuru adubiye amazuru maze mu nyuma bya biseru byakangura bimaze- bi- bisa neza niko novuga bisa n'amazi cyangwa ibyera bijyamo amamikorobe kuko ibyo nibyo biheza bikadurira mu matwi ikindi umuntu yokwirinda yokwirinda ahubwo ashyira ibintu mu matwi kuko umuntu hari aho yandura indwara zo mu matwi kubera gutuma yiyagaza cyangwa yikomeretsa mu matwi kandi yongeye habimana aravuga ati none umuntu yofata iki ye kuko ibyo bintu by'imiti y'ikirundi namba ari n'umurizo w'iki sinumvise itari cyo namba ari umurizo umurizo w'imbu icyo nacyo nari bwumve Eh, ndazi ko hariho abantu bakoresha imiti atari iyo kwa muganga bavuga ngo bagashyiramo nk'ibintu bapfuse byitwa ngo nk'ikiziranghuga ibyo bintu jyewe ntacyo nobivuga ko mugabo icyo nzi ni uko eh, kenshi iyo babishyizemo none bashyiramo ibingana iki k'umuti wo kwa muganga bababwira umuti bawushyiramo ukungana icyo umuntu yokora rero arwaye yoshikira umuganga amwegereye maze akaraba mu gutwi uko hameze hanyuma akamuvura kuko uko umuntu aba arwaye mu gutwi kose uko arwaye mu gutwi ngo yama afata umuti umwe
muganga wavuze ibyerekeye i- iyumviro riba ryatobotse bitewe eh, nu- n'ubucafu canke ni- n'udukoko niyo naba navyumvise neza nico gituma ah, iyo yu- iryo yumviro ritoboka hama ayo mashira akazokwama ya- yasohotse muri make nivyo biba bituma ayo mashira asohoka
inyumviro niyo bita tempa akantu gatuma umuntu yumva ka kantu navuga ka navuga gatandukanya ugutwi ko hanze oreserine n'ugutwi ko hagati ohe mwayene iyo umuntu yagize eh, novuga infection ayo mamikrobe yamuteye mu gutwi kenshi aba yaje ava mu bihimba by'ihemero akadugira mu ka- muri ka karingoti slash ako kantu kara karatoboka kakaremerwa na icyo nokwita pression kuremerwa n'ayo mazi n'ayo mashira niyo infection ayo mashira agatajya hanze iyo bigumye biseseka iyo umuntu batamupfuye n'ingoga kuko kenshi abo baguma bagoye abakure kenshi usanga ari kubera aba yarwaye ntibamuvuze kare cyangwa bamuvuye kare ntibamuvure neza kutamuvura neza niko mvuga ugaca usanga bakoresheje ibyo bintu yavuze by'ibintazi namba n'umurizo w'imbu icyo ntacyo narindi cyo ugasanga bashyizemo ibintu kumbure aho kumufasha bitamufashije mvuga nk'ibyo imiti bavuguta kubera yuko umuti bavuguta naho ukoresha umuti wo kwa muganga ukawukoresha udakwiye cyangwa urenze urugero usanga umuntu bimuzaniye ingorane ego urakoze cyane reka twakire na innocent innocent uratwumva Mm, ikibazo canke iciyumviro
ni kubera iki abana bakunda kurwara amatwi gusumvya abantu bakuze Ico ni ikibazo ca mbere Mm, ico muganga yari yacishuye Ikibazo kabiri Mhm. ikindi Ama- kibazo ikibazo kigera kabiri nuko ndumva bibaza abantu bakunda gushira amaekutere mu- mu matwi canke ivyo biekutere bimwe bimwe biratuma umuntu agwara amatwi cane none amatwi nti- ntibararonka indwa- ntibararonka umuti yo kuvura indwara zo mu matwi ico nico kibazo nari mfise Mm, urakoze inosa ikibazo cyawe cya mbere muganga yari yacishe ariko ashobora gusubira kongera ku- kukicishamo gato Ah, muganga ikibazo cya inosa ushobora kongera ko kandi ah, kuri bimwe bya habonimana yari yabajije ati hokorwa iki kugira ngo umuntu agerageze kubungabunga amagara y'amatwi
Ego. Mm, hari ibibazo abagize inosha bitatu icya mbere nari nakishwe yavuze ati yabagije ati ni kubera iki abana bagwa- bagwara amatwi gusumba abantu bakuze Mm, navuze yuko ni kubera imvo zibiri ubwa mbere ni kubera uko ugutwi k'umwana kuremye ubwa kabiri ni kubera umwana abasoda b'umubiri bataba barakomera abo twakwita abasoda b'umubiri barwanira umubiri we ntiba barakomera nk'ab'umuntu hanyuma ikibazo kigira kabiri yabajije ati mbega abantu bashira ibintu by'amatwi mu matwi ibintu byitwa amayekuteri bakoresha amatelefone amabaraderi n'ibindi birashobora gutuma umuntu agwara amatwi iki kintu ni ukuri sinari nakivuze ko mugabo iki kintu na- naciye ku mayange ntiyo umuntu ashyira ibintu mu matwi akikomeretsa canke akagumizaho ibintu biratera ingorane mu matwi amayekuteri rero aratera ingorane zo mu matwi eh, ukuntu kubiri ubwa mbere ni ibintu bijya mu gutwi bikaguma bihatera ubushuhe bikanaharagura aho twokwita kuri konzaha mu gutwi maze umuntu bigatuma agwara biratuma umuntu agwara amatwi icya kabiri naco niyo umuntu atarwaye ugutwi ngo agire otite birashobora gutuma umuntu atumva neza kubera yuko gushyira ekuteri mu gutwi nico kimwe n'uko umuntu yoja iruhande ya y'ibi bintu by'amabafe tuvuge biriko biravuza umuziki cyane akabiguma iruhande munini umwanya umwanya- iruhande umwanya munini biratuma umuntu atumva bivuye ku- ku kintu twokwita sinzi impumvu bifaransa y'iki, twokwita nka nka somatisme acoustique ni ukuvuga yuko ugutwi kurarengerwa n'inguvu z'ijwi hanyuma ugaheza ukazira umuntu abe abe acumva rero by'amayekuteri ni bibi ni ukubyirinda kubera bitera ingorane bitera kurwara ama infection ibyo bita otite externe bigatera no kutumva ibyo bita kudegera bivuye ku isi ku mahugurwa agumiza mu gutwi hanyuma yongeye arabaza ati mbega imiti yo kuvura amatwi izo ndwara z'amatwi irabaho yo irabaho nyene yaba ayo matwi umuntu agwara hakagira ibintu biseseka cyangwa ntihagire ibintu bishesha uko bisheseka ibyo by'amashira novuga iyo byageze ku rugero rwo hejuru ibyo byose biravurwa imiti iriho hariho ico kirengeje novuga nti c'inyumviro zitoboka ibyo biravurwa mugabo ntibivurwa kenshi n'imiti y'uko abantu bamira cyangwa bashyira mu gutwi hari ibyo usanga bivurwa no kubaga mwavuze ikindi mukino kongera ko umuntu yokora ibi kugira ngo yikingire kurwara amatwi kugira ngo ikibazo mwavuze ni icyo yego
yego icyo ni ikibazo ngira gifite aho gihuriye n'ibyo uwitwa habimana yari yabagije yari yavuze ati mbe umuntu ugira ngo ntiyandure yokora iki iyo nari navuze nti kubera tuzi ahanini kenshi na kenshi umuntu umwana arwara amatwi n'umuntu akuze ari uko yabanje kurwara indwara z'ibicurane umwana arwaye ibicurane uwo bimuvutsa kare haguma azibiye amazuru bagumane ibitera umuzuru kubera yuko udukoko duto duto mikorobe tuza tukaduga mu matwi kuva muri ibyo icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri iciye kizanana n'iki kibazo cya kabiri cyo kwahindura umuntu yo kwirinda uguma ashyira ibintu mu matwi uhereye ku bintu kwiyagaza n'imfunguruzo n'imirimo y'ikaramu n'ubwanti reka mbere no gushyiramo amayekuteri kuko ibyo by'amayekuteri byobyo bitera ingorane zirengeje umuntu akeneye kumviriza ibintu ntiyokoresha ekuteri zijya bumviriza binjiza mu gutwi basi umuntu yatuma akoresha bijya bita kashi kugira ngo gutwi inyuma twinjira mu kigo cyakiriye nabi
reka twakire na kirisipe kirisipe ikibazo cyangwa icyiyumviyo
murakoze agomba mbanze mbaze muganga ngaho hari ibintu yavuze yuko indwara z'amatwi ngo hagati mu gihugu ngo naho umuganga atabinonosoye ngo arashobora kubivura ariko none bayize muganga iyo bavuze indwara twumva iki rero tuvuze yuko umuganga uwo ari we wese ashobora gukurikirana indwara atigeze yiga cyangwa anonosore mbega ntaho kuba ari gukinisha amagara y'abantu cyangwa gufata minenegwe amagara y'uwo muntu aba arwaye icyo ni ikibazo cya mbere tugira kabiri dufatiye yuko tubona yuko abana muri rusange aribo bagwara cyane indwara y'amatwi gusumbya abakuze hariho kumbure nk'ibyo tubona akenshi mu kibano cyangwa ariho hose iyo turabye uzasanga iyo umuntu kenshi afite indwara y'amatwi ari umwana agira n'ikibazo tuvuga turwe mantare subiramo ikibazo ikihe kirisipe subiramo uti agira ikindi ikihe kibazo
amfata kenshi iyo umwana arwaye indwara y'amatwi hanyuma bamukurikirana kwa muganga urasanga yagize icyo nakwita mu gifaransa turube mantare turube mantare ibibazo byo mu mutwe
yegome nagomba mbaze muganga yuko mbega hajya amatwi nta kominikasiyo afitaniye na servo y'umuntu hano kwita ubwonko
urakoze ikindi kibazo ikindi kibazo gatoya turabona ko umengo hariho la kominikasiyo hari ikintu bita orl muganga ngira w'ubwizi ibintu usanga ari oto ya oreye fino ne na ringoloji valense ese ibyo bintu ntaho byoba biva yuko umwana kenshi turabona aho ngaho mu burundi mu bibaya bya rna i bugarama hari igihe nk'umudamu usanga ahetse umwana mu mugongo cyangwa amushyitse muri bisi ugasanga bisi yuguruye ibiyo ahantu hakanye ugasanga umuyaga wose umuherera mu matwi cyangwa ugasanga ari ku moto amosozi araje amugiye mu matwi cyangwa umwana wa mudamu agaramye yarize umubyeyi yanse kumutora yarize amosozi aca agenda mu matwi mbega ntaho byaba biva kuri ibyo bintu byose
urakoze ego kirisipe muganga ngerageje kukwibutsa ibibazo bya kirisipe byose kimwe yabajije cyerekeye abaganga bari hagati mu gihugu bashobora kuba bataranonosoye kuvura amatwi kuri icyo mu bivuga ko iki iyo bari baravura abarwaye amatwi cya kabiri abaza ati amatwi n'ubwonko birafise isano ku bana bashobora kuba bararwaye amatwi bigasanga birahungabanyije amagara yabo mu mutwe ikindi cyerekeye ibyo bihimba byose byo mu mutwe amaso amatwi amazuru ukuntu byoba bikorana ugasanga biratumye umuntu arwara amatwi tuga ku ijambo
yego ndamushimiye kirisipe ibibazo yabagize byose nabyumvirije kandi n'ibibazo by'ubwenge cyane ndamushimiye ikibazo cya mbere yavuze ati twavuze ngo n'abaganga bari ruguru barashobora kuvura amatwi igihe bataba baranonosoye ibyo kuvura amatwi ataraba orl ati ntiko bari gufata minenegwe amagara y'abantu oya haba namba tugufata minenegwe amagara y'abantu kuko nagira ndamubwire Christophe numvise ko ari umuntu yaciye mu ishuri abo baganga batanonosoye ibya ORR n'abantu bize amashuri bakayaheza bijya bise imanite generale hanyuma bagaca biga iby'ubuganga n'iby'amatwi birimwo na- n'ibyo ata- n'ubwo atari byo banonosoye kubera bijya byose bavura usanga hariho abantu babinonosoye urumva nagomba ndamubwire nk'akarorero arashobora kugenda arwaye ibyo kuribwa mu mushishito hanyuma bakamuvura nagira ndamubwire yuko hariho abantu bam- banonosoye ibyo kuvura umushishito arashobora kugenda yarwaye mu ivi bakamuvura ariko akamererwa neza ariko hariho abantu banonosoye ibyo kuvura mu ivi gusa ibyo rero kuvura amatwi navuze nti bofasha barafasha kandi barayavura abantu benshi baravurwa amatwi bagakira mugabo ntitugafate minenerwe amagara y'abantu hari umuntu wajya gukinisha amagara y'abantu kandi abaganga aribyo ba- bize aricyo ba- babereyeho oya ntitubifata minenerwe na gatoya iyo nashatse kuvuga yuko umuntu agiye kwa muganga abaganga baramufasha kuko barize bijyanye n'amatwi naho atari byo banonosoye icyo nicyo kibazo cya mbere yabajije ni- niyo nyisho yamuhaye muri ico gihe- uko aja gusanga imunyi Mm, ngerageje kongera ko muganga Abdi.
muri icyo gihe iyo bavuwe n'abo baganga hakagira ikibazo kumbure kibarengeye niho baca babarungika ku banonosoye eh, iyo ndwara
Emwe, ibyo bintu barabyize hari n'uwo barungika ku wanonosoye batarinze no kumuvura bakavuga bati ico kirarenze bakavuga bati wewe tumbera hariya Mm.
Yego, ibyo bisanzwe bizwi ikintu kigira kabiri yavuze ati mbega aha mu matwi ntihoba hafise gafite communication na cerveau ati kubera hariho abantu bagwara bagaheza baka- bakagira amatrouble man icyo nokwemeza ni uko aha ugutwi iyo umuntu yagize iyo infection ikagirigirayo ikare- ikagenda ikarengana nabwiye ko mu gutwi ha eh, hamaze kurengana mu novuga ha- hakaduga haruguru gatoya hari umuntu ashobora kurwara meningite iyo ni nka complication ingaruka mbi ku muntu atavuwe icyo o hanyuma ikindi gishobora gu- gushika umuntu akagwara infection ikaduga igashikira mu mutwe aho twokwita muri muri cerveau mu gice cya cerveau Mu tukuvuga yuko bisanzwe hariho communication direct hafatanye buno nyene mugabo ni hafi na hafi igufa rirashobora gufatwa bikafatwa amameneje bita meningite yego urumva rero umubiri ni umwe hanyuma ikigira kabiri yavuze ati icitwa OL ndakizi kuko nanjye ndi umukorere nibyo nibyo bijyanye ni- n'amazuru n'amatwi no mu mihogo washaka icyo gisata ba ibintu bihana biri kumwe Eh, biri kumwe nyene yatanga n'akarero k'abantu baba bagenda bari ku moto cyangwa bari mu miduga buguruye amadirisha abari ku
alo muganga turi kumwe Eh, ndumva telefone Alo?
oui telefone yari Alo?
yari- Oui.
yari icitse gato Oya.
Mm, bandanya yego Si- sinzi ko inyishu nariko ndatanga bari bazumvise ego ku- twakumva kuri iki eh, okay Mm.
Eh, yaravuze ati ibi- ibi bya ORL ati ntibyoba bihanahana ibyo mu mazuru n'amatwi no mu mihogo biri kumwe nyene birakomunika kuko oh, amatwi afatana no mu mihogo no mu magage ucishije kuri ka karingoti navuga kitwa trompe de stache hanyuma mu mazuru naho bifatanye kubera n'impwemu ziciye ngaha mu zuru zica zikorokera zitumbera zishikira mu muhogo ziciye muri uwo muheha w'izuru nyene ivyo bintu biri kumwe ibindi yavuze nibaza yuko mu guheza iki kibazo cya gatatu ni ibintu bijyanye ni ukwita nk'impanuro yatanze kandi ndabimushimiye Eh, iyo bishoboka umuntu ari ku ahantu hari umuyaga mwinshi yopfuka amatwi amaso ibihimba by'ihemero kugira ngo umuyaga uko winjira winjira hose mbere abantu benshi barabizi nk'iyo baduze canke bamanutse kuri aya mabarabara aduga canke amanuka barashobora gu- iyo bahinduye icyo ni ukwita altitude presiyo iri hirya no hino y'inyumviro kubera itaba ingana kenshi birashyira yuko bahora baca bagwara amatwi umuntu rero yokwikingira aka
akipfuka mu matwi hariho ikindi bahanura abantu yuko bagenda barahekenya nk'akantu kugira ngo bagume bamira kugira hagume ka karingoti ka trompe de stage kaguma kiyugara kiyugurura ntibagire ibyo kuziba amatwi kuko biraheza bikavamo kenshi presiyo iyo ibaye nini hakabamo inflammation bakagwara bya bindi twita otite nizere ko yanyuzwe kirisipe ego reka twakire na janvier ibibazo bya janvier uratwumva
ubwo ndarumva neza cyane aha ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo mfite ni ukuntu mbona umubyeyi amati amati erega burya ntafata abana abana bishwe n'abantu bakuze barayajwara ifate nk'akarero nkagiye ndakunda kurwara ugutima guma numva kuziba kubamo ibintu umenga ni ingoma ziguma zivuga muga bigiye by'amakuru ashuri bibone kandi nkababara ariko jewe nkaguma nimbera umuntu agiye kwa muganga byogenda gute gusa sindagenda mugabo ngomba kugenda kubera nguma numva biguma bishaka kumbabaza rwose nkavuga ati none abaganga b'ibintu baba baho rero ko ntaritura ko ntaritura abaganga nkaba nakurikiranye ibisubizo by'umuntu yagumye asubiza twebwe nyine abantu ababaza rero namaze gusobanukirwa ibitari bike ngewe nabigira bizokunda mugabo sinzi imbere baba bata amahera menshi sinzi sinzi ntaramenya
janvier ico kibazo co kuguma Mm, ikibazo co kuguma wumva ingoma canke kubabara ukimaranye igihe kingana iki
bimaranye ntabwo kucyumva muri uyu mwaka Mm, nk'amezi nk'atatu ane
Eh, Mm, kaduha akanya muganga akwishyure muganga eh, ikibazo ca janvier kumva rero ingoma nabikurikiye Eh, hama wongere tu- tu- tubwire muri make eh, amafaranga bi- bisaba kuvura amatwi nk'uko yifuje kumenya
ego u- janvier kubera nibaza yuko ari aho ari hose hariho kwa muganga hamwegereye kuko ikintu icyo yahereko yavuze ati nibyo abana baragwara amatwi mugabo n'abantu bakuze barayagwara ni ukuri nibyo abana bayagwara gusumba abakuze mugabo abantu umuntu afise umubiri aragwaye nico aragwara nico namye mvuga n'abakuze barayagwara hanyuma arongera avuga ati none je ko numva ibintu by'ingoma hati abaganga b'ibi bintu barabaho Eh, urumva bishobora kuva ku bintu byinshi ikintu cya mbere yokora yogenda ku muganga amwegereye umuganga ahari uwo ari we wese nimba ari bujumbura aragenda ku muganga w'amatwi nimba aho ari hose aragenda ku muganga amwegereye reka n'aho ari bujumbura akajya ku muganga wundi barashobora kumurabira mu gutwi kuko ikintu cya mbere batangura baramuraba baraba mu gutwi bakaraba uko bimeze yego hanyuma aravuga ati ati baca amahera angana iki amahera azwi muri consultation aha aha mu burundi biriho aca yoca bibaza bivanye n'uko yivuza uko o muri centre de sante mu bitaro bisanzwe ko akoresha mituweli cyangwa adakoresha mituweli icyo si ikibazo ngira ngo kigoye kurongera inyishu nta nta birometero byinshi biriho hagati y'ahaba no kwa muganga kuko kwa muganga ni henshi ngaha mu burundi ngira ngo inyishu noba ndamuha yobiyo
murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu Eh, uno munsi tuko turaganira ku byerekeye indwara z'amatwi cyane cyane mu bana ariko twavuze ko no mu bakuze bayigwara indwara y'amatwi twatumiye muganga leonard bivahagumye yanonosoye indwara z'amatwi Ah, akaba ari we reka aradufasha gusobanukirwa iyi ndwara Ah, mugume ku maradiyo yanyu tumira amate turagaruka
iri ni ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda wakumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda no ku mirongo ya fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi ijwi rya amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye kumva ijwi rya amerika ni ukwirinda ibihuha ijwi rya amerika ni radiyo ya buri wese ijwi rya amerika riguhuza n'abatuye isi yose bwira inshuti yawe yumva ijwi rya amerika amakuru ibiganiro ikinamico siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro ci- c'amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu turi kumwe na Dr Leonard Bivahagumye turi kumwe kandi n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bari ku murongo bifuza kubaza ibibazo n'ivyumviro ku ngwara y'amatwi twakire Manirambona uratwumva Manirambona Mhm kibazo canke ciyumviro
nagomba kubaza mu butumire aho yavuze yuko imyigiro ngo ishobora gutoboka nagomba kubaza yuko imyigiro yatobotse yuko bashobora kumuvura igasubira igakora agasubira kumva neza umuntu icyo kibazo nagomba kumubaza
muganga yego eh, mwishura ikibazo Yego.
ca Manirambona
yego inyumviro itobotse ni- iyo yatobotse buke buke afashe akoresheje imiti cya kindi twitwa infection kigahera novuga nka kurya nka kurya ku mubiri umuntu akomereka agasubira hagaterana nabyo birashoboka ko bashobora gukira yakoresheje imiti gusa ariko iyo yatobotse haniniya kugira ngo akire umuntu baramubaga bon sinzi uko novyita nibijya babyita greffe barashirako akandi kantu ga- kazibira gasakara handi hari hatobotse urumva navyo biravugwa Mhm. Eh, muganga a- amatwi avuwe igihe kirekire biragira a- atavuwe igihe kirekire biragira ingaruka zo gutuma bigenda gute kugira ngo agere ku, ku, ku rugero rwo ku- rwo kuziba amatwi ntavuge nta- ntiyumve na gato
ah umuntu iyo yagwaye amatwi ntavugwe eh, harabaho ibyo twokwita ingaruka mbi canke inkurikizi z'uko atavuwe kubera yuko infection ya ngwara iguma ifata gato gato yigirayo ivana aho yahereye i- ifata ikindi gice kiri iruhande birashika rero yuko umuntu kumva bigabanuka kumbure bigashika no mu nyuma no kumva bigahera ugutwi ugasanga umengo kwaradegeye kuvuga ngo bifata igihe kingana iki bivana na n'ubwoko bwa mikrobe yayifa- yamufashe kubera yuko bivanye n'ubwoko bwa mikrobe cyangwa n'ubwoko bwa otite eh, icyo no kwita ukunyaruka ku- kumera nabi ntibiheza ngo bingane kandi bikongera bikavana n'umuntu umubiri wiwe uko umeze kuko mikrobe cyangwa ibyo twakwita infection iba iriko igwana n'abasoda b'uwo mubiri ari umubiri abasoda b'inguvu nke batsindwa n'ingoga niko novuga umuntu akaremba canke akadegera vuba ari umuntu atazindi ndwara zimusanzwe zimukonya canke zimugabanurira inguvu z'umubiri ugasanga kumbure birafashe umwanya muremure urumva rero umuntu agwaye ntavugwe hari abo bishika umubiri ukigwanira bagakira hariho n'abandi benshi bishika bigaca bigenda nabi ugasanga atempa inyumviro yatobotse cyangwa haguma havamo bya bintu by'amashira sinubabwira rero ngo bingana umwanya ngo bimara umwanya ungana gutya kugira ngo umuntu ntabe acyumva kuko kuva umuntu atanguye kurwara kiretse ibimenyetso bindi asanzwe agira byo gutonekara canke byo kugira umucanwa canke byo kugira izo ngorane zindi zishobora gushika kugera no ku bizunguzungu kumva biragabanuka buke buke hari aho hari uwo bigera ku rugero bikaguma ari uko yumva buke buke hakaba n'uwundi bishobora kugenda bigafata igihe gitandukanye kitagu- kitama kingana Mm.
bigata bikadegera yego Muganga- birava no ku ndwi zibiri gushika no ku myaka myinshi Mm. kuri icyo nyine uvuze cerekeye ibimenyetso uretse ko u- umwana ushobora kumuhamagara ntakumve n'ibihe bindi bimenyetso uh, byerekana ko byerekwereka umubyeyi ko umwana afite ikibazo mu gutwi
Ah, ibimenyetso bikuru bikuru byerekana ko umuntu atanguye kurwara ugutwi kuko ibyo twavuze by'ibintu bivamo byo byo n'ibintu bishika iyo hamaze guca umwanya ubwa mbere na mbere umwana arababara arababara rwose iyo ari umwana atanguye guca ubwenge arabyerekana arabivuga iyo ari umwana mutoyi rwose kenshi babona ari ukurira uko kurira akaba ari cyo cyonyine kimenyetso cy'uko ababara canke ukabona ajana ukuboko ku gutwi hanyuma ikindi naco kenshi aragira umucanwa ka- akagira umucanwa ugereranye ariko mu nyuma ukaba mwinshi gose ivyo ni ibimenyetso bikuru bikuru ahasigaye hari abo utundi tumenyetso buke buke hari abashobora kugira ibimenyetso vyo mu nda ugasanga aragize ibintu vyo gucibwamwo canke vyo kudahwa iyo bagize ijya otite ubwa mbere bigi- bigitangura niyo bita otite moyenne aigu urumva ibimenyetso bikuru bikuru ni ukubabara kubabara nabyo ari umwana mutoya cyane byerekanwa no kurira ikindi nacyo ni umucanwa kandi ibyo ki- bigashika mu gihe umuntu aba yahora arwaye ibicurane cyangwa arwaye ibicurane amaranye iminsi Mm. byiza rero nuko uyu mwana twawe kwa muganga ni n'ugutwi gukwama bakuravye naho nyene
yego kubera abana ahantu barwara abana batoyi reka noneho niko bisanzwe bimeze umwana agiye kwa muganga kenshi ashushe ahantu bamuraba baramuraba mu muhogo bakamuraba no mu matwi hanyuma bagaheza bakamupima n'ibindi Mm, murakoze cyane reka twakire na richard ndabashimye Eh, richard uratwumva
ubwo ndabumva Hmm?
ndabumva cyane Eh, tuga ku ijambo
yewe nagiye ntibarye nagiye ntangure ndamutse bamutumiye Mhm, arakumva
yego ndamuramukije rishara amahoro cyane
yego n'amahoro Nagiye- nagiye ndafite Mm.
ikibazo rero nk'iyo mfashe nk'urugendo ni nk'ahantu mu modoka nkagenda nk'ahantu nk'ahantu kure nsikaho ntumva kandi ibyo byose twabasigaye by'imodoka
Mm.
rero rero wa- hari ikintu wavuze ngo biravana ngo na presiyo cyangwa aritide umuntu aba agezeko
Mm.
rero nagenda waba- nagenda wabaze yuko nk'ikintu nokora kugira ngo ibyo bintu bigabanuke kuko hari ahese wagora nk'amasaha abiri nurutse nk'imodoka ntizeye kumva ikintu na kimwe kumva nta kintu na kimwe numva
yego
rero nibaza ko Mm.
mwoma mwo- mwombwira nk'imwe nk'umuti nokoresha cyangwa ko nokwigenza kugira ngo ibyo bintu bihere murakoze
yego urakoze rishari
yego Ne- murakoze uko bigenda kugira ngo umuntu azibe ugutwi n'ibyo nari navuze iyo ufashe urugendo nk'ubu uga uri mu ukava nko uravuye nk'ibugara murashitsi bujumbura akarorero niko yari yatanze n'uwundi muntu presiyo irahinduka presiyo iro- irahinduka iraga- novuga ngo irongerekana Mm.
hanze icyo no kwita presiyo ngira ngo uracyumva ni twokwita No, kumbureye presiyo ni- ni nk'ikirere nku- ni nkubu- ni nk'uburemere bw'ikirere Eh, buri buri hanze be n'uburi hirya no hino ya ka kantu kitwa inyumviro hanyuma maze kagaca karemerwa ntigasubire kumera uko kari kameze kakamera nk'akinjira indani mu gutwi handi muri kesi dutempa umuntu kubera ubwo buremere umuntu aca yumva umenga ugutwi kurazibye kugira ngo bisubire ku- bi- bisubire kuzibuka birafata umwanya cyangwa umuntu bagasa- bi- bigasaba yuko amera nk'u- nk'uwuhuha afunze amazuru ngira ngo uhora bigaragaza ko bihora bigushikira mugabo igikuru abajije bavuze uti umuntu yokora iki ikintu ubwa mbere ni uko umuntu yogenda ibiyo byugaye iyo bishoboka hanyuma ikindi ushobora gukora iyo ugendera aho mu modoka bada- ibiyo bidatereza kuba byugaye ni ukugenda urahekenya nk'akantu utubita ijojo hajya ugenda uragahekenya uguma uri kuramira amate ka kantu kitwa trompe de stage sinzi ko mukibuka karingoti navuze gafatanya mu magage no ngaha mu gutwi kugerera ko hagati na hagati oreille moyenne uko umira amate kaguma kwiyugara kiyugurura uko umuntu amiraho karingoti kitwa trompe de stage maze uko kiyugara kiyugurura bituma presiyo bwa buremere bw'ikirere buri hirya n'uburi hino ni ukuvuga ino mu magage mu mubiri hino ya ya ya nyumviro budaheza ngo habeho icyo no kwita desekiribure buca buguma bungana umuntu ntazibe ugutwi yego inyishu noguha niyo mm, none ga muganga byoba bisanzwe ku- kubona ashobora kuziba amatwi nk'amasaha abiri yose nyuma y'urwo rugendo ni ibintu bisanzwe
ni ibintu bishika hariho n'abaca ba- mu nyuma bivamo bakagwara otite kubera ikindi gishoboka nacyo ni ni uko abantu bashobora gushyiramo ikintu kizibira mu gutwi Mm.
nka tumwe abantu bakoresha mu koga cyangwa abantu bakoresha mu bindi kuko bijya umuntu iyo aduze aka- a- amanutse tuvuge avuye aha mu misozi agashika i bujumbura ari mu modoka ugutwi kuraziba ni nk'uko bishika umuntu ari mu ndege kuko kenshi usanga altitude naho iba i- novuga ubu- ubutanga nabwo bwa altitude bw- bw'aho aba yageze no hasi hoho buba ari buniniya gusumba ubwo bwo kuri iyo misozi Eh, ni ibintu bishika kandi ni ibintu byumvikana nk'uko twabisiguye icyo biba bivuyeko Mhm. reka twakire na prosper prosper uratwumva
ndabumva Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
twagira ngo duhere muri uwo mutumire
yego prosper ndakumva ndakuramukije
ariko muriwe neza igihe ikibazo nari mfise
ego prosper turakumva
narafite ikibazo gato gitoya ko byinshi numvise umengo basa n'ababi- n'ababitangiye umuco mugabo icyo nari mfise ni ikibazo kimwe hari igihe umuntu afata urugendo nk'iyo ari mu gatondo ugaca usanga urageze ahantu haga- hakanye nkajya ahantu uciye nko mu myonga uriko uragenda nagira nagira mbaze mbega iyo ibyo bintu byashyitse ko wumva amafi aba ya ugasanga harimo ibintu by'imisonga mu- mu matwi nta ngaruka mbi bishobora guteza umuntu Mm.
cyane cyane Mm, Urakoze Prosper Mm, muganga yego
ego jewe ku- kuca avuze prosper ati umuntu yazindutse nko mu mwonga hakanye akumva imisonga mu matwi ati "Nka- nta ngaruka mbi bishobora gutera umuntu ni ukuri jewe ikintu nomu imbere yo kumwishyura je nanjye nomubaza none ibi misonga yo kubabara canke kuba ari nk'ukwiyagaza kuko ivyo avuze je nanjye numvise nta- ntafise umuco neza uko aba amerewe uwo muntu aca agira imisonga kuko ari nk'ahantu mu mwonga hakanye mu gatondo yazindutse Ah, ampa umuco nanje mpeze nduge ku nyishu Mm, Prosper yavuye ku murongo uh, Ah.
kumva Mm.
reka ntaco ndamu- ndamwishure ngira ngo ngerageje guca ku nzira zibiri uko ndavyiyumviriye kuko nagomba yuko yovuga uko bigenda nanje mpeze nshobore ku guca nishura bivanye n'uko yoba nawe abivuze hari aho umuntu agenda ahantu hakanye akumva mu matwi umengo hari utuntu tumucumita canke akumva umengo hari ibintu bimurya ivyo kuba ari nko kwiyagaza sinovyita imisonga ivyo biba bivanye na bimwe twita ku kuziranirwa mu kirundi canke allergie hanyuma hakabaho no kugira imisonga by'ukuri iyo agira umusonga by'ukuri ah, umwe umu- umuremera canke umusonga nk'uwawotite ikintu kibabara nyene kimubabaza mu gutwi bita ah, umusonga si umusonga woca uhera ngo ni uko avuye ngaho hantu Mm.
ico gihe nibaza yuko yorabisha mu gutwi hari aho haba hariho ico twokwita inflammation ikaba ari otite y'ukuri aho naho abari hafi iyo boheza bakamuha umuti yavuze ati nta ngaruka mbi ngo biheze bi- biheza ngo bigirire umuntu bivanye n'uko ari ibyo twa- twise kuziranirwa allergie umuntu yumva udusonga cyangwa akiyagaza nta zindi ngaruka mbi mugabo nabyo nyine barashobora kubimuhera umuti umuha agahengwe iyo ari yoba ari otite naho imwe haba harimo inflammation canke infection mu gutwi aho birashobora kugaru- kugira ingaruka mbi izo nazo n'izisanzwe ziterwa na ya ngwara y'amatwi bita otite Mm. muganga kuri ico nyene cerekeye kuja mu mwonga ahantu hakanye n'ibindi ihindagurika ry'ibihe ryoba hari ingaruka ryoba ririko riragira muri iki gihe aho usanga hari imvura nyinshi uruzuba rwinshi hari ingaruka zoba ziriko ziribonekeza mu bantu uvura muri iki gihe
murakoze kuri ico kibazo kumbaza muti ihindagurika ry'ibihe hari ingaruka mbi zo- hari ingaruka zigira ku bantu barwara amatwi ihindagurika ry'ibihe ziragira ingaruka mbi ku ndwara zifatira mu bihimba by'ihemero ivyo o, abantu barwara indwara za asime barabizi abantu barwara izi ndwara bita ama allergie bagira ivyo kuziba amazuru kwasamura canke gukorora barabizi tukaba tuzi twavuze yuko indwara y'amatwi otite naho i- iza kwinshi kenshi iza bihereye ku bintu vi- kw'indwara bitanguriye ku ndwara z'ihemero ivyo rero bica bituma kubera indwara ziba nyinshi iyo hari ibitwi- ihindagurika ry'ibihe changement de saison mu bihimba by'ihemero ku bana no ku bakuze ku- mu ndwara z'ihemero bituma ibiterwa n'indwara z'ihemero na otite irimwo nabyo bica byiyongera ico rero gica gisigura ko muri iyi minsi hari abarwaye ibyo twakwita ubucura ibicurane canke akamangu canke ivy'amaaleji benshi na n'abarwaye amawutite uca usanga ari benshi Mm. urakoze cyane ka twakire frederico frederico uratwumva alo frederico turi kumwe
yego turi kumwe Mm. duga ku ijambo
yego ikibazo nagomba kubaza Mm.
ese nk'umuntu ah, arwaye nk'amatwi ari umuntu akuze barashobora kumuvura ayo matwi akongera agakora neza ko jewe usanzwe afite ikibazo cyo kutumva neza Mm. ufite ikibazo cyo gutumva
Eh, nashaka mu n- n- icyo kibazo nakibaje uwo mutumire kugira ngo numve ko nshobora kubonaho kwivutsa amatwi yanjye akongera kumva neza Mm, guma ku murongo muganga ashobora kuba afite ibindi bibazo muganga frederico afite ikibazo cyo kutumva neza
ego frederic afite ikibazo cyo kutumva neza jewe inama n'umubwira ni uko yogenda kwa muganga bakabanza bakaraba mu gutwi kubera kutumva neza hari n'aho biba bivuye ku bukura ugutwi gusa ubukura ugutwi nabwo babukuyeyo amatwi aca azibuka ushobora kuva ku zindi ndwara z'amatwi n'izo za otite nk'izo za otite twari ko turavuga izo nazo bivanye n'uko mu gutwi haba hameze nazo zishobora kuvugwa jewe rero inama numva itomoye n'umubwira ni uko yogenda ku muganga akamurabira mu gutwi Mm, hari hari icyizere.
ibivugwa hari ibivugwa byoroshye ibivugwa bigoye cyangwa bitavugwa ngo bikunde ibyo o- byo bi- byo yoronka inyishu ari uko babonye mu gutwi kuko hameze Mm.
Yego.
ariko ko yuko yoba ashobora kuvugwa kubera akuze hari- hari icyizere yuko bashobora kumufasha Ah, icyo ni ikibazo ni ukuri abavu- abagwara amatwi asanzwe agwagwa n'abana kandi akagwagwa n'abakuze kandi abo bo- ubwo iyo mice uko ari ibiri ivugwa yose yego si uko umuntu akuze yuko atavugwa ngo akire ni bakire barakira nyine Mm, murakoze cyane muganga Eh, ku bantu bakuze ndagushimiye.
nabo nyine bashobora kuba bararwaye eh, izijya ndwara igihe kirekire cyane nabo nyine barafise icyizere y'uko nabo baja kwa muganga bashobora kubafasha nk'abajya bari bafise amashuri Yeah.
y'igihe kirekire cyane baja mu mashuri ugasanga arinze akura afise ivyo ivyo bintu biseruka biva mu gutwi nabo nyine bafise icizere
Nti- urumva ntibiba bisa iyo umuntu aje yarasinzikaye kuvurwa biba bigoye gusumba ko nababwiye ko hari abo usanga eh, icyo no kwita inyumviro iba yaraheze kumbure bikazokenerwa eh, agakenera ibindi birebire byo kubagwa byo gusubira gusakara hatobotse cyangwa guterateranya utuntu tw'indani utwo bita amaosere hariho ibisaba ubuhinga buhanitse rwose ariko novuga muri rusange ntibyose biravurwa ariko nti- icyizere ntikiba kingana Mhm.
abantu benshi baravurwa bagakira ubuhinga bisaba ntibiba bumwe bivanye n'ingene umuntu aba yarasinzikaye mu mu bice bigize ubutwi kwiwe Mm.
twari twavuze ko hari ibice bikuru bikuru bitatu Eh.
uko hanze uko hagati n'uko indani ore externe ore moyenne na ore interne Mm, murakoze cyane muganga turiko turaja ku musozo w'ikiganiro Ki- ikibazo ca nyuma nuherahereza ko cerekeye u- ukubagwa kw'amatwi mu gihugu c'u Burundi birashoboka canke abagwayi bategerezwa kuja hanze hanyuma uduhe n'impanuro za nyuma ku batwumva aba- ba- n'abatashoboye gukurikira ikiganiro cose impanuro bahaniziye
murakoze ikibazo cyo kubagwa mu burundi hashoborwa ibintu bitoyi rwose bijanye n'ibyo bita para Bon, hashobora kuba biteye kubagwa kubagwa ivyo vyo gusakara novuga gusakara ahatobotse caye guterateranya utwu utwuntu twi turi hagati mu gutwi ko hagati amaosere ibyo bita osikiroplasti ntibisho ibyinshi bigo bi- byo mu kubaga mu gutwi muri rusange novuga nti ntibikorwa hariho bikeyi bikorwa ico ni kuri ico ca mbere cyo kubagwa ni mu bihe bihugu bikorwa vyo ahandi eh, mu bihe bihugu vyo Sabwe.
muri Afrika y'ubuseruko ah, benshi bakunze kuja kwivuzamo bishoboka muri afurika y'ubuseruko aho novuga nzi cyane kubera hakorerwa bya bivyo vy'amatwi canke hakaba ni- n'ibindi cyane cyane noca mvuga nti nko muri kenya ariko nibaza ko n'ahandi bikorwa mu hariho ibindi bihugu bishobora kuba bikorwamo muga mu bihugu vy'ubuseruko cyane cyane hoba kenya ariko n'ibindi kuko twe nti- twe ntituri mu mu b'imbere niko novuga mu mu vyo kuba vyo- muri ubwo buhinga muri u- novuga nti mu bikoresho hanyuma hariho ikindi mwarimu wabajije mbere ki impanuro impanuro twoha abantu ni uko bomenya yuko indwara y'amatwi ari indwara isanzwe ifata abana n'abakuze ariko iba- abana ikabafata gusumba ikaba ikunda kuva nk'uko abantu benshi baba- bakunda kuvuga bati umuntu agwara ugutwi kubera kumbure baca bavuga ngo umuyaya mwogeje nabi cyangwa ngo ni amazi yamugiye mu gutwi kenshi ntibiba ari ibyo twumvise yuko indwara iba ivuye indani ni ukuraba umuntu yarwaye akamangu ibicurane bakamu, umwana bakamuvura n'ingoga ari uwukuze nawe nyine akivuza n'ingoga abantu bakirinda gushira ibintu mu matwi bishobora kuhakomeretsa cyangwa kuhababaza ari ibyo byo kwiyagaza cyangwa bavuga ngo bariko barakuramwo ubukuru gutwi Ah, canke ibibindi vy'amayekuteri nibaza ko muri make impanuro numva iri hafi notanga yobi murakoze cyane mwariko mutega amatwi leonard biva hagumye ni umuganga avura amatwi ku bitaro rwa kaled akaba yaranonosoye indwara z'amatwi yabyigiye mu gihugu cy'ubufaransa turamushimiye cyane muganga biva hagumye yafashe kano kanya ko kuganira natwe muganga twizere ko n'ubutaha tuzobatera kamo mukishyura
ubwo nanjye ndabakengurukiye Eh, turashimiye namwe mwese ndakengurukiye n'ababajije ibibazo ndakengurukiye n'abaduteze amatwi Mhm. turashimiye cyane n'aba ego nk'uko bivuze abaduteze amatwi tubandanye tubabaza mushikirize indwara n'izi- ni- n'ibindi bibazo mwifuza ko twoganira ko nk'uko mwabikoze kuri kino kibazo cy'uno munsi mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na innocent kimenyi yamfashije kwegeranya kino kiganiro mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika facebook yacu mushobora kwandika ko izindi ndwara mwifuza ko tuganira ko ni radiyo yacu voa